Kun as Waashingtan diisii irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka irraan hordofaa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu attam ooltan. Wixata onkoloolessa 17 bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti seenaa weellistuu Oromoo du'aan boqottee kan halloo daawwii qophii keenya har'aa irratti dhiyaata. Waraanni Israa'eliif Hamaas gidduu dhiibbaa dinagdee inni biyyoota irratti ga'u ilaalchisee xiinxala dhiyaata. lammiiwwan faalisxiin kanneen israa'el keessaa hojjetaa turan daangaan cufaa waan ta'eef gara qe'ee ofiitti deebi'uu hin dandeenye kanneen armaan olii sagantaa har'aaf kan qindeessine keessaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin afeeraa amma gara oduutti dabarra.
attam ooltan oduun kibxataa har'aaf jenne kunoo. ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi aantanii bilinkan walgahii dippiloomaasii dabalataaf kibxata har'aa ganama amaan seenanii jiru kunis daawwannaa pireezidaant joo baayiden joordaanitti gaggeessan durseetu baayiden roobii borii gara israa'elitti imaluun michuu yuunaayitid isteetsi ka taate israa'eliif deeggarsa qaban agarsiisuuf ka jiran yoo ta'u. kunis waldhabdee israa'eliif hamaas gidduu kan dhiyeenya kanaa kutaa sana keessatti babal'achuu mala sodaa jedhu yeroo jirutti ta'uu bilinkan ibsanii jiru sana booda baayiden gara joordaanitti deemuudhaan hogganoota biyyoota arabaa waliin akka wal argan dubbii himaa mana maree nageenya biyyoolessaa kan waayit haawus jaan karbii ibsaniiru haalli gargaarsa namoomaa naannoo gaazaa hammaataa dhufuu ilaalchisee bilinkan akka dubbatanitti ameerikaaf israa'el gargaarsi namoomaa biyyootii arjoomtotarraa argamu namoota nagaa gaazaa keessa jiran bira akka ga'u gochuuf waliigaluu isaanii ibsuudhaan kunis siviilonni akka hin miidhamne gochuuf iddoo qopheessuu akka dabalatu dubbatan lolli onkoloolessa torba eegalame kun lola gaazaa shanan keessaa gama lachuutii lubbuu nama hedduu kan galaafate ta'eera ministeerri fayyaa kan gaazaa akka beeksisetti. lammiilee faalisxiin 2778 ajjeefamanii 9,700 immoo madaa'aniiru lammiileen israa'el 1,400 ol kan ajjeefaman yoo ta'u daa'imman dabalatee yoo xiqqaate 199 immoo hamaasiin booji'amanii gara gaazaatti fudhatamuu isaanii israa'el beeksisteetti gama kaaniin juushonni ameerikaa dhibbaan lakkaa'aman waayit haawus fuulduratti walitti qabamanii. ummata faalisxiiniif tumsa qaban agarsiisanii jiru pireezidaant baayiden dhukaasa dhaabuuf akka waamicha dhiyeessanis gaafatanii jiru.
golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota ejjennoo raashaan kaleessa galgala waa'ee gaazaa ilaalchisuudhaan hookkara naannoo sana jiru balaaleffattee waa'ee hamaasin kaasan hafte fudhatama dhabsiisee jira.
haleellaan tasaa lammiilee israa'el 1300 ajjeese sun erga waraana addunyaa lammaffaa booda ajjechaa naaziin juushoota irratti gaggeesse sana booda saamaadha jedhee jira golli naga eegumsaa murtee kennuuf sagalee kennameen raashaa dabalatee biyyoonni afur ka deeggaran yoo ta'u ameerikaa dabalatee biyyoonni afur immoo sagalee mormii kennan biyyoonni ja'a garuu sagalee kennuu irraa of qusatanii jiran. qaamni tokkummaa mootummootaa humna guddaa qabu kan nagaa fi nageenya addunyaa eeguuf itti gaafatamummaa qabu haleellaa haamaas gaggeessa irrattis ta'e deebii haleellaa israa'el qilleensarraan faalistiinota 2750 ajjeesee fi ajaja lammiileen gaazaa kaabaa gara kibbaatti akka qajeelan kenname irratti ejjennoon fudhanne manni marichaa murtee dorgomaa ka biraaziil irraa dhufe. kan haleellaa hamaas balaaleffatu irratti wiixata kaleessaa halkan sagalee kennuuf dhiisuunsaa ifan taane wixineen murtii biraaziil dhaabbanni gargaarsa namoomaa akka seenan ka gaafatu yoo ta'u kana malees hookkaraa fi diinummaan ilaalamuu namoota nagaa irratti raawwatamuu fi gocha shororkeessummaa hunda cimsee balaaleffata haleellaa shororkeessummaa hamaa hamaas raawwate ittiin jedhes ifatti balaaleffateera.
haleellaa hamaasiin namoota ajjeefaman yaadachuuf jecha embasii israa'el isa itoophiyaa keessa jirutti qophiin tokko geggeeffamee jira.
Haleellaa tasaa Hamaas dhaqqabsiisee namoota du'an yaadachuuf jecha Itoophiyaa keessa kan jiru mooraa Embasii Israa'el keessatti sirna gaggeeffame kanarratti namoonni argaman bisii abaaboo kaa'uudhaan akkasumas dungoo ibsuudhaan gaddatti dhaga'ame ibsanii jiru. Alaabaan biyya sanaas gadi qee akka fannifamu ta'ee jira. Qophii kanarratti bakka bu'oonni ministirii dantaalaa Itoophiyaa namoota Israa'el kanneen hidda dhalata Itoophiyaa qabaniif keessummoonni affeeraman kan adda addaa argamanii jiran ministeera haajaa alaa Itoophiyaa bakka bu'uun kan argaman ambaasaaddar isheetee xilaahuun balaasuu kanneessaa dhaqqabeen jedhan gadda guddaa nutti dhaga'ameen ibsa israa'elii fi Itoophiyaan hidhata amantii qabu kanaaf jecha gaddi dhaqqabe kan hunda keenyaati jedhan lammiiwwan israa'el kanneen hidda dhalata Itoophiyaa qaban haleellaa raawwatame kanaan duutiif miidhaan dhaqqabe guyyaa ayyaaneffannaa amantii irra ta'uunsa. daran nu gaddisiiseeraa jedhaniiru Itoophiyaatti ambaasaadarri Israa'el Aalalli Nyaadmaasuu qaamota gadda kanatti hirmaatan hundaaf galata dhiyeessuu isaanii Kennedy Abaata Finfinneerraa gabaasee jira.
Kaleessa magaalaa Biraasels keessatti haleellaa shororkeessummaa suukanneessaa raawwateen shakkamaan hidhannoo qabu poolisiidhaan itti dhukaafamuun ajjeefamu aangawoonni Beeljeem beeksisaniiru. Shakkamaan sun kibxata har'aa naannoo magaalaa Shaarbeekitti argama. argame namni kun kan umriin waggaa 45 lammii tuunisiyaa akka ta'e miidiyaa hawaasaa irratti dhukaasa sanaaf itti gaafatama ka fudhate ta'uusaaf garee shororkeessaa isis irraa kaka'umsa argadhe jedhe haleellaa sana lammiiwwan swiidinii lama yoo du'an inni sadaffaan immoo akkaan madaa'ee jira yakki sun karaawwate isteediyeemii gareen biyyoolessaa beeljeemiif swiidin kubbaa miilaa keessatti taphatan irraa fageenya kiiloomeetira xiqqoo irratti ture. Aangawoonnis tapha sana yeroo boqonnaatti akka dhaabatu taasisuudhaan kanneen tapha sana daawwataa turan uummata 35,000 of eeggannoof jecha sa'aatii lamaaf akka gadi hin baane dhorkaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti haleellaan sun waraana yeroo ammaa garee hidhattoota Hamaasiif Israa'el gidduu jiru waliin wal qabachuusaa mallattoon mul'isu hin jiru. Gara oduutti aanutti yoo ceenu immoo chaayinaan kibxata har'aa. walitti dhufeenyi Itoophiyaa waliin qabdu guddisuudhaan michummaa tarsiimoo qabeessa yeroo dheeraadhaaf qabdu kanaaf deeggarsa qabdu gadi fageenyaan dippiloomaasii kan agarsiifte yoo ta'u kunis yaalii dorgommii waashingtan biraa taasifamu cinatti dhiisuudhaan ture.
Pireezidaantiin Chaayinaa Shiiping waltajjii tumsa idil addunyaa Beejiing kan turan muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin. wayita wal argan gamni lachuu ibsa waloo tumsa tarsiimoo haala qilleensaa hundaaf michooma tarsiimoo qabeessa jedhamu mallatteessuu isaanii dhaabbatee oduu mootummaa chaayinaa shinwaan gabaaseera. chaayinaan waggootii darban itiyoophiyaa keessatti hojii investimentii guddaa kan gaggeessite yoo ta'u piroojeektoota bu'uuraalee misoomaaf kan oolu doolaara biliyoonaan lakkaa'amu yeroo isaa dheeressiteefii jirti kunis hariiroo itiyoophiyaaf ameerikaan qaban irratti hirmaannaa diinagdee cimaa fi morkataa beejing kutaa sana keessaa qabdu kan agarsiisudha kan wal waraansa tigraay keessaa waggootii lamaaf gaggeeffame keessaa diinagdeen itiyoophiyaa reefuu ba'aa jiruuf. deeggarsa agarsiisuudhaan beejing bara kana doolaara biliyoona 13.7 itiyoophiyaan bara 2000 irraa eegaltee chaayinaa irraa liqeeffatte hanga tokkoof kan ifatti hin labsamne haquushee beeksiftee jirti waashintan akka jettutti liqiin chaayinaan kennitu saamiinsa ta'uu fi kiyyoo liqaa keessa galchuu hanga danda'utti kageessu ta'uu ibsiteetti.
bulchiinsa itiyoophiyaa waaltaa bulchiinsa aanaa masqaan keessatti saba maqaan beeta guraagee fi masqaan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen karaa warra maraqoorraa lakkoofsi namoota du'anii kudha lama ga'uusa bulchaa aanaa kataan obbo nugusee makaar sagalee ameerikaaf ibsanii jiru.
gama warra maaraqoon walitti bu'iinsa uumuu fi kakaasuun kanneen shakkaman namoonni ja'a qabamuun isaanii ibsamee jira. erga torban darbee as nagaan hangi tokko argamuu fi tasgabbaa akka jiru kan ibsan obbo Nuguseen ta'us garuu ammayyuu yaaddoon akka jiru dubbatan oomishaalee qonnaa saamuu dabalatee yakki hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Bulchiinsa aanaa masqaan bira deebii fi yaada argachuuf carraaqqiin ta'e milkoofne garuu jiraataan aanaa masqaan kan akka maqaan isaanii hin ibsamne gaafatan tokko akka jedhanitti. naannoo sanatti kan raayyaan ittisa biyyaa keessa jiran humnootiin waloo kan naga eegumsaa naannoo sana too'achuu isaanii fi tasgabbiin bu'uu akkasumas jeequmsi dhaabbachuu dubbataniiru yakka hojjetameef kanneen shakkaman namoonni sagal gama warra masqaanirraa to'annaa jala ooluun isaaniis ibsaniiru jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira oduun har'aaf jenne kanuma.
gara gabaasataa nutti naaceen immoo giddugaleessa bahaatti lolli israa'eliif garee hamaas gidduutti adeemaa jiru lubbuu namaaf qabeenyaa irratti miidhaa naannoo sanatti geessisaa jiru irra darbee walitti dhufeenya dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa fidu dubbatu ogeeyyiin dinagdee kan yeroo ammaa biyya kuweet jiraataniif hojjetaan ogeessa dinagdee dr ayyala galaan yoo lolichi babal'ataa deeme biyyoota baay'ee irratti keessumaa biyyoota dinagdeen isaanii gadaanaa ta'e irratti dhiibbaa hamaa akka qabaatu dubbatu biyyoonni kanarraa bu'aa argatanis akka jiraachuu malanillee dubbatanii jiran bafqaadutu dubbisee hamaas israa'el irratti haleellaa raawwachuu gaafa dhagaan maal akkatti dhagahame ibsuudhaan eegalu.
Galatoomii bafqaaduu dhugaa jechuudhaa fi akka nama kuma nama hundaatu naasuudha. Rifachuu rifaatii guddaatu natti dhaga'ame. Israa'elii fi Palestaan gidduu waraana jiruu fi walfixxaa jiru kana argaatum guddanne achirraa kaanee. na wanti tokko ta'e maal tittaanii akka dhufu hin tilmaamne akka salphaatti akkuma sodaadheen oollee immoo kunoo iddasi ilmoon namaa lafarraa xaamaadha jira waan suukanneessaadha.
Lola kana hawaasni siyaas dinagdee addunyaa akkuma waliigalaatti akkamitti ilaalaa jirame isinis ogeessa dinagdeeti haala naannoo sana jiru hin beektu akkamitti ilaalaa jira gabaabaa Wanti Palestaayinii fi Israa'el kun addunyaa yeroo hundaa iddoo lamatti hira. Yeroo duwwaa otoo hin ta'in hunduu miira keessa gala. Amantaanis keessa jira baay'inaan ijaa ta'eefu. Kanaafuu namni addunyaarra jiru kun hundumtuu bakka lamatti hirameeti hunduu walqixa miira keessa galeeti. Gateettiidhaan waan jedhee wal ilaalaa jechaadha.
Akkuma beekamu dhibeen koovid kudha sagali addunyaa irratti muudate. waggaa dhuma dhiyoo keessatti miidhaa guddaa geessisuun isaan beekama. Ittummoo addunyaan isa sanarraa hin dandamatin waraanni Raashaatii fi Yuukireen immoo uumame. Innis balaa guddaa rakkina guddaa diinagdee addunyaa irratti uumee jira. Inni kun itti dabalameera. Haalli diinagdee addunyaa kun garamitti deemaa jira laata?
Kanaan dura. 1973 akkuma ammaa kana ji'uma oktoobarii kana keessa waraanni ta'ee ture arabootaa fi israa'el gidduutti waraanni sun kan calqabe oktoobar 6 calqabeeti oktoobar 25 irratti dhume walakkaa kanatti waan guddaa dhahuumee darbe waraanni suni. Akkuma waraanni ka'een akkuma beekame warri dhiyaa fi warri guguddoon biyyi sooroman kun Israa'el faana hiriiranii hiriirraa sanarratti miira keessa galanii asii warri arabaa immoo akkas taanaan bobaa keenya isinitti hin gurgurru bobaa malee attamitti akka jiraattan ilaallagaa kan jedhu keessa galan. Imbaargoo ooyil imbaargoo jedhama. Ooyil imbaargoon suni jimjaa ture. Oktoobaridha qabee amma dhaqee maarchii ga'utti jechaadha. Madaan ji'a ja'a sana uumame hamma har'aatti dinagdee addunyaa keessaa hin baane. Dinagdeen addunyaa hamma arginu kun akka amma jirutti hin taatuyyuu ture. Waan biraatiyyuu taa'ayyuu ture otoo innaa sana boba'aan sun dabaluu baate. First ooyil shook jedhuuni. Ooyil shookiin suni. Addunyaa kana karaa deemturraa maqseeti karaan taanerra deemsise. Karaa ta'u sanarratti dasiyyuu deebi'uu hin dandeenye. Bara ooliin baargoon kun ka'e waraana Israa'eliif waan irratti hundaa'ee ji'a jaaduwwaadhaaf waan ka'eef iddasi addunyaa irratti ikoonoomiksi haaraatu dhufe. Hojjaa dhabiinsii fi qaala'iinsi wal faallaa ta'an lachuu walumfaana wal guddatu jechaadha. Maaliifini? walitti dhiyeenya dinagdeen attamitti akka hojjetu saatuu hin geeddare jechaadha. Amma ammaatti waraanni haa guddatu malee gatiin boba'aa akkuma doolaara arfan tokko shanan tokko duwwaadha dabale amma ammaatti hin daballe immiideetli. yoo warri kaan dhaqanitti makamaa waraana kana isa Israa'elii fi Paalestaan duwwaa otoo hin taane Iraanis warra Araboonni kaan isootti waraanichatti keessa harka yoo galfatanii rakkinni guddaa ta'a jedhamee tilmaamama.
Biyyoottan diinagdeedhaan hin guddanne keessumaa biyyoottan Afrikaa yoo rakkinni kun itti dabalaa deemee yeroo gabaabaa keessatti hin hiikamne ta'e dandamachuudhaa fi fala maalii qabu?
Dhugaa jechuudhaa fi addunyaan dinagdeen addunyaa walitti hidhamtee jirti. Boba'aa malee wanti warraa kun jiru. Biyyoonni baay'een Ameerikaa dabalatee Awurooppaan istiraatejik riizarv waan jedhamu qabu. Ameerikaan yoo rakkina guddaa keessa galte yeroo gabaabaa keessatti firaakii gootee lafa keessaa baasuu dandeessu. Hunda caala kan hubame warra amma jette kana warra yeeyyii. Ofii ofiitti lafa keessaa baasuu dhiisiiti istiraatejik riizarvii isa jedhamu sana waan takka illee hin qaban. Kanaafuu kan hubamanii biyyoota yeeyyii akka Afrikaa kanaadha.
Akka ilaalcha diinagdeetti nama diinagdeetti kareen bu'aa keessaa argatanu jiru.
Waa keessaa warri boba'aa kana gurguran egaa biyya alaatti erguu dhiisu malee biyya isaanii keessatti rakkina hin fidu hojjaatti fufuu danda'u. Waan sana riisoorsii kana qaban tumaa'ee ba'anii advaanteejii argachuu danda'u. Lammata Raashiyaan Gireetas Benefiishaarii kana keessatti maaliifini Raashiyaan Saawudiitti aantee biyya boba'aa kana oomishuudhaan addunyaa irratti lammatarra jirtudha. Faayidaa guddaa kan argattu faayidaa guddaa kan argattu Putiin Raashiyaadha jedheen yaada biyya hundaa caala.
Baay'ee galatooma Dooktar Ayyada yeroo keessanii fi baay'ee fayyaa ta'a.
mariin dooktar ayyala galaan waliin geggeessine kana qofaa miti bal'inaan toora caasaa miidiyaa hawaasaa keenyarraa hordofuu dandeessan qophii addaa tokko qabna gara sanatti ceena. waraanni israa'eliif hamaas gidduutti jalqabu hordofee. balballi gaazaa tokkichi erga manca'ee amma torban tokko guuteera hojjettoonni faalisxiin ta'anii israa'el keessaa hojjechaa turan ammayyuu gara mana isaaniitti hin deebine yeroo ammaa dhiironni baay'een yeroo maatiiwwan isaanii haleellaa boombiirraa hafuuf yaalaa jiranitti gaazaatti ol seenuu hin dandeenye gabaasaa heezar maardook ramaala west baankiirraa ergite mitikuu dhiyeessa.
gamoo bulchiinsa magaalaa raamaalaa kan west baankiin qabamtee jirtu kana keessatti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman waraanni israa'elii fi hamaas gidduu jabaachaa dhufuu isaatiin kanneen abdii kutan guyyaa isaanii asitti dabarsu baay'een isaanii karaa toora bilbilaan yookaan ergaa gabaabaan miidhamaa fi gidiraa maatii isaanii dhaga'uurra du'anii mana isaaniitti deebi'uu akka filatan dubbatu namoonni as keessa jiran kunneen. nageenya isaaniif jecha kaameeraa fuula dura dhaabbachuu hin fedhan saalee hasan abbaa shamarran sadiiti ijoolleen isaa sadii fi haati manaa isaa gaazaa keessatti kiyyeeffamanii rakkatanii jiru.
كنا ناس احنا بوسط وعايشين ملناش دخل باللي بيصير يعني بغض النظر عن كل شيء كنا نبني ونفكر نبني اكثر ونجوز البلاد بس nuti namoota jireenya keenya akkasumaan jiraachaa jirrudha wantoota amma ta'aa jiran waliin hidhata homaayyuu hin qabnu namoota jireenya keenya fooyyeffachuuf fiiggannudha intalli koo barattuu yuunivarsiitii waggaa lammaffaatii fi ingilish barachaa jirti silaa eebbifamuuf deemti ture amma mul'anni keenya dukkanaa'eera wanti hundinuu barbadaa'eera gaazaan mana jireenya namoota miiliyoona lamaa kan taatee fi daangaan ishee walwaraansii banamuun dura banaa kan ture haleellaa hamaas fudhate hordofuun barbadaa'eera. israa'el gaazaa yommuu boombiin rukutuu jalqabdutti namoonni tokko tokko gaazaa akka gadhiisanitti himamee ture dheerina kiiloomeetira afurtamaa fi bal'ina kiiloomeetira kudhan keessatti garritti baqatanis rakkisaadha garuu maatiin saala hasan maaliyyuu haa ta'u manuma isaanii keessa taa'anii du'uu akka barbaadan itti himuu dubbata. hanga boombiin rukutamnee duunuutti asuma mana keenya keessa turranaan jette haati warraa koo jedha hojjettoonni gargaarsa namoomaa nyaataa fi bakka jireenyaa namootaaf barbaadaa akka jiran himu hojjettoonni gargaarsaa kumaatamootaan lakkaa'aman kan gaazaa keessatti argaman mootummaa israa'el irraa eeyyama hojii qaban erga waraanni kun jalqabee kaasee eeyyamni hojii isaanii irraa mulqameera israa gihaannam namoota hojii tola ooltummaan namoota buqqa'aniif nyaataa fi bakka jireenyaa barbaadaa jiran keessaa ishee tokko.
halkan darbe namoota hanga dhibba saddeetiitu as ture nyaata kennaafii jirra oduu maatii isaanii gaazaa keessaa dhagahanii ni jeeqamu tasgabbeessaa jirra.
garuu immoo dhiyeessiin gargaarsaa amma hir'achaa jiras jette israa'el israa'el waraana kana guutummaatti hamaasiin akka injifattu dhaaddatteetti hamaas immoo tarsiimoo ofirraa ittisuu akka taasisu labsee jira namoonni maatii isaaniirraa addaan citanii asitti rakkatanii jiran. baay'een immoo abdiin isaanii deebi'ee akka hin dhufnee fi maatii isaanii deebi'anii argachuu akka hin dandeenyetti amanuu jala gabaasni hiizar maardook ramalaa weest baankiirraa sagalee ameerikaaf ergite.
amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata oromoo kana beektu laata. sanbata darbee kan du'aan boqotteef wixata magaalaa adaamaatti kasarni awwaalcha ishee raawwate halloo daawwee weellistuu oromoo warra dhaloota lammataa keessatti ramadamtuudha mahiddiin abdullaahii gaazexeessaan televezyiinii naannoo hararii halloon seenaa oromoo keessatti dubartii albama guutuu yeroo jalqabaaf maxxansiteedha jechuudhaan dubbate sirboonni ishee hawaasa dammaqsuu irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan ibse mahiddiin. halloon qabsoo oromoof jecha miidhaan irra gahe du'aati isheef ka'umsa ture jedhe weellistuu saaliyaa saamii gamasheen halloon barnoota kabaratti ta'uu baattus sirboota hagasii weellisuun ishee kutannoof jaalala isheen guddina aartii oromoof qabdu agarsiisaa jettee jirti galmoo daawit gabaasa qopheesse qaba.
Direedaa warraa gara kallattii bahaatti kan argamtu araddaa biyya awwaalleetti kan dhalatte halluu daawwee ganamumaani kan isheen gara weelluutti seente seenaa sirbitoota oromoo keessumaa kan warra afran qallootti siqeenyaan kan hordofu gaazexeessaa maayiddin abdullaayii halloon dhalattee waggaa kudha shanitti gara hojii weelluutti dhuftee jedha.
Halloon umrii ishee waggaa kudha shanitti gara muuziqaa kan seente yeroo ishiin gara muuziqaa seentu artistiin dubartii takka illee hin turre. Yeroo afran qallotti Somaaliyaa irraa dubartoota wallisaa turanii ture. Isaan sun erga reediyoon Moqaadishoo dhaabbateen boodetti muuziqaa Oromoo keessaa bahanii yeroo dirreen duwwaa turtetti kan gara aartii Oromoo dhufte. Magaalaa Finfinnee keessatti agarsiisni Oromoo kan aadaa kan jalqabaa wayita qophaa'utti Oromoon akka wal bartuuf akka wal iyyaafattuuf waggaa afurtamii saddeet irraa nama wallise halluu daawwe.
Dhaloonni baandii afran qalloo jalqabaa hidhaa fi ajjechaadhaan erga biyyaa guusamanii booda yeroo sirbii Oromoo kufetti halluu daawwee dhaloota lammataa taatee dhufte kan jedhamu Ayeddin Kadir Sa'id. Adam Haruun Almaas Tafarraa Abitoo Kabbade Zaruun wadaajoo fi kaan waliin ta'uudhaan halluun sirbii afaan Oromoo akka lafaa margisu warra hojjete keessaa ishee hangafaa jedha.
Jalqaba halluu daawwee muuziqaa Itoophiyaa keessatti nama dhama muuziqaa addaatiin nama as ba'e hojiiwwan aartii kana keessatti albamoota kurnaan hojjette keessatti. Irra caalaan irra jireessiisaa jireenya hawaasummaatii fi aadaa irratti. kan xiyyeeffatu akkasuma qabsoo irratti dubartii afaan oromootiin yeroo jalqabaatiif albamii maxxansite halluu daawweeti kunis seenaa keessatti nama jalqabaati kan isii taasisu.
ganna kurnan darbanii fi dhibee garaagaraa kan dhukkubsataa turte halluu daawwee abdallaa alii sanbata darbee magaalaa adaamaatti lubbuun ishee darbee kaleessa bakka maatii waayillan ishee fi warri ishee mararfatu argamanitti sirni gaggeessaa akkasumas awwaalli ishees gaggeeffameeti jira. Mahammad Ahmed ogeessi seenaa fi aartii Oromoo sirna kanarratti yoo waa'ee halluu dubbatu akkas jedha.
Aartii meeshaa godhattee qabsoo Oromummaa dagaasuuf taasisaa turte cimsitee itti fufuudhaan maayikiroofoona muuziqaa gadhiiftee baddaa fi gammoojjii Oromiyaa keessa naannoftee qabsaa turtee jirti. Yeroo adda addaattis hidhaadhaaf saaxilamtee jirti. Dhuunfaa isiitiin walleelee kaaseeta kudhan hiriyoota isii wajjin ammoo kaaseeta kudha sadii waliigalatti albama yookiin kaaseeta 23 hojjattee uummataaf dhiyeessuudhaan seenaa aartii oromoo keessatti aartiistii hangafa walleelee hawwatoo fi jaallatamoo qulqullina qaban qopheessitee saba isiniif kennuudhaan hangafa taatee seenaa addaa hojjatte taatee jirti.
Halluu daawwee giiftii muuziqaa Oromootii jechaan kan ibsa Mahammad Qopheen fakkeenyummaa isheetiin har'a shamarran artiistonni Oromoo as ba'aniirullee jechaan dubbate. Weellistuu Saalee Asaamii kaleessa awwaala halluurra warra ture keessaayyuu.
Isiin keessaafuu yeroo hamaa sanitti kana bira kuttee qeeqasaa ta'uu maalis fudhachaa jechuu yeroo sanitti nama hojjataa ture jechuudha. Namuma tokko ni kabajji malee sodaattu Oromummaa irratti jechuudha. Kutannoo qabdi kun adda si godha.
Bara Halluu daawwee aartiitti bobbaatu shamarran aartii hojjetan hin jirani. Halluun hin duune namni akkanatti saba mana guddaa akkanaa keessatti qabsaa'ee maqaan isaa ka'ee saba isaa asiin gaatee yoo boqote du'eeran jedhamu.
Halluun hawwisoowwan sadii jechuun jalqaba afran qalloo biiftuu biyya keenyaa fi hawwisoo qonnaan bultoota harargee keessatti kan hirmaatte yoo ta'u martinuu yeroo saba dammaqsitan waan jedhuun irraa cufamuu gaazexeessaa Muwaayiddin dubbatee jira.
Qabsoo magaalaa keessaatti kan jalqabde jechuudha. Hojiiwwan jalqabaa kan isiif kenname uummata dadammaqsuu irratti ture. Hojii uummata dadammaqsuu san milkaa'ina cimaadhaan hojjechaa turani. Xumura bara bulchiinsa dargii keessatti jechuudha. Mootummaan adawaa hin hundeeffamu gara aangootti wayita dhufetti qaawwa sun guutumatti duuche jechuudha. Artistoota Oromoo reebuu hordofuu eegalee namoota xiyyeeffannaan guddaan irratti kennamee akka sadarkaa sanitti barbaadamaa turan keessaa takka halloo daawweeti. Ergasii illee wayita qaabsonni danda'oodhaa wayita lallaafachaa turte gara qe'ee deebitee turte ammas sirni addaawii sun isiidii sun danda'e gara biyyoota ollaa baqattee jireenya baqaatiif mana hidhaa keessa dabarsite jechuun ni dandeenya waggoottan soddomman dabra keessa digdamman dura akkasitti dabarsite waan halloo eega kaasuun kiyyee hin hafne halloon garmalee dhukkubsattee hanga dirreedhaa deemnee ilaallee nutis miidiyaarra hojjennu irratti sagantaa wayii qopheessinee fi gargaarsa muraasa tokko walitti qabnee turre gargaarsa walitti qabne sanillee akka hin kennineef hordofne jechuudha. Maallaqni uummatarraa guuramallee uummataaf akka deebi'u halloon akka hin wal'aanamne godhamee ture jechuudha. Waggaa kudhanarraa gidiraa baay'ee keessa kan dabarte namoonni isii gargaaran illee ni reebamu ni hidhamu rakkoo baay'ee keessa dabarte wal'aansa gahaa osoo hin argatin boqochuu dandeessee jirti.
Ganna kunneen darban hedduu dhukkubsataa kan turte halloon sanbata darbe erga lubbuun ishee darbee booda kaleessa magaalaa Adaamaatti sirna awwaala ishee gaggeeffamee jira. Gaazexeessaa Muwaayiddin akkasumas weellistuu Saalee Asamii ammas artiistoonni sabaaf hojjetan yoo dhukkubsatan haalli qindaa'aan isaan ittiin dhaqqabaman jiraachuu dhabuusaa qeeqanii jiran sirnicha irra kan turan kantiibaa magaalaa Diree Dhawaa obbo Kadir Jawaarilleen yaaduma kana ibsu.
Kanaafuu artistoota keenyaa baay'eetu nu boodatti hafee yoo du'e namni nama awwaalu dhabamu ammoo awwaalcha san caala namni odoo lubbuun jiru dhufee nama deeggaree nama gargaaree nama qubsiisuun barbaachisaadha.
Akka seenaan ishee agarsiisutti ganna jaatamii lamatti kan boqotte halluu daawwee haadha ijoollee sadiitti turte. gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit adaamaarra.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. hordoftoota keenya qophiilee keenya wixataa hanga jimaataatti dhiyaatan wixata ameerikaaf uummata ishee kan qibxata dhiyaatu waa'ee uummata oromoo kan roobii dhiyaatu dirree dimookiraasii kamisa qophii fayyaa jimaata qophii labataa dhagahuun hin dagatinaa sagantaa keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya vkoorn at voa niws daatkaam irratti dhaamsanuuf dhiisa miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii. feesbuuk daakkaam voa afaan oromoo tiwitarii fi instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nigusuu taammire gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuun tigisti gammeetii kan isin keessummees antuu jibee horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.